tanga.
iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi turi ni ku mbuga za facebook youtube instagram na x yahoze ari twitter aho twitwa voa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi mu z'ijwi rya amerika washington dc cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ari ku bugenzuzi bwa porogaramu naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ikiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika uyu munsi turabaza tuti wumva ute imvugo y'uko hari imirimo imwe n'imwe yagombye gukorwa n'abagabo gusa cyangwa abagore gusa impamvu zawe ni izihe urisanga muri iki kiganiro na madame antoinette hagenimana uyobora imisango ku buryo bw'umwuga akaba azi ibisengizo by'inka binyuranye nk'amahamba ibihamagaro ibyisigo amabanga imyoma n'amazina y'inka n'ibindi byinshi bitandukanye turi buze kuganiraho muri iki kiganiro turavugana ari mu rwanda madamu antoinette hagenimana ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane kuma ikaze mu kiganiro ye reka rero dutangire tukubaza mbega ibi bintu nubwo nabivuze ariko nubwo nabivuze nkabinyuramo mu buryo bw'incamake reka ikibazo naringiye kukubaza reka mbe nkisubitse nkubaze mbega mu by'ukuri imirimo ukora ku buryo bw'imyuga mu buryo bwagutse noneho usa nk'uyisogongeza abanywanyi b'ijwi rya amerika
nk'uko wabivuze amazina yanjye ni hagenimana antoinette ariko hari benshi bamenyereye ku izina rya mami mami iyo urikoresheje cyane abantu benshi bahita banyumva bakanyibuka bakibuka ukuntu dutaramana ni akabyiniriro ababyeyi banyise ni nako nkunze gukoresha cyane ku buryo ushobora kuvuga wenda ati antoinette hagenimana ntibanyumve neza ntibamenye uwo muntu ariko iyo ukoresheje mami noneho ahantu hose mu nce z'igihugu nazengurutse babasha kumenya uti abenshi mutaramana kandi wazengurutse hirya no hino mu gihugu ni mu bitaramo biteye bite mutaramana mu buhe buryo
dutaramana mu buryo bw'ibirori bitandukanye ibirori by'ubukwe ibindi birori bibanziriza ubukwe abakobwa baba bitegura gushyingirwa za kiceni pati za burayidi shawa n'ibindi birori bigiye bitandukanye amaniveriseri y'ubukwe aniveriseri z'abana mbese usanga ibirori byose bashobora kuntumira kubera ko imana yangiriye neza nkabasha kwibona muri ibyo birori mbasha kubiyobora kandi bikagenda neza ugasanga rero abantu bantumiye kandi nkagenda tugataramana nabo bikatinda bikaryoha abantu bose ukabona banezerewe nta kibazo Mm, twari tuvuze ku byo kuyobora ibirori ariko hari n'ibindi navuze kare bijyanye eh, n'amazina y'inka amahamba imyoma ibyo nabyo ubigeraho cyangwa mu by'ukuri nagukabirije
oya ntabwo wankabirije amahamba rwose nyageraho cyane nayo nkayakoresha haba mu gitaramo aho ngaho turi mu bukwe cyangwa se ugasanga nanone nagiye gutarama kuri za radiyo zitandukanye cyangwa se abandi bantu bagiye bafite amashene ya yutubi ari amateleviziyo yandi yigenga ugasanga nabo banumiye turatarama ntabwo rero rwose waba unkabirije amahamba nayo nisangamo aba mu bice by'amazina y'inka none se ubu ibi ni ibintu wize umaze guca akenge cyangwa ni ibintu wavukanye ukiri umwana utangira kubyitoza ukiri umwana eh, wabitangiye ryari
ibi bintu ntabwo nabivukanye kandi kubitangira nkagera ku rwego rwo kubimenyekana nabitangiye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu soje amashuri yisumbuye ubwo nabyize rero kubera ko ibyo nize mu ishuri nize ubwubatsi nize mu ishami ry'ubwubatsi ndangiza amashuri yisumbuye bibiri na cumi na rimwe Ah, mu kubyiruka nkaba naragiraga nyogokuru aho mvuka i nyanza niho mvuka niwe rero nabyirutse mbona akora ibyo bintu bijyanye n'amahamba bijyanye no kuririmbira inka ndetse n'ibindi bice by'ibihozo niwe nabyirutse mbibonana numva ndabikunze cyane numva ngize ishyaka ry'uko imana ifashije nkabimenya nanjye nazajya mbikoresha cyane ko najyaga mbona ari mu gitaramo yagiye gutarama ahantu bamutumiye yagiye gutarama mu bukwe se ukabona ko abantu bishimye cyane bizihiwe kuruta ba basaza bandi bari bari kumwe bakoze nk'ibyo yakoze ariko ukabona ko we ari umwihariko sinzi niba Nuko rero numvise naje kugikuramo.
eh, sinzi niba numvise neza wari uvuze nyogokuru cyangwa sogokuru
nyogokuru biramutse ari uko bimeze rero byaba bivuze ko atari ibintu bya vuba n'ubundi ababyeyi b'abagore mu by'ukuri bo hambere bashoboraga kugira uruhare mu mu bitaramo nk'ibyo cyangwa se eh, imisango ubundi yakagombye kuba imenyerewe ku bagabo
yego nanjye niko mbitekereza ni nako nagiye mbibona Mm.
cyane ko nagiye mbibaza nagerageje kujya negera abasaza bakuru nkababaza ese ibi bintu ko nabikunze ese ko mbona nyogokuru abikora ese ibi bintu biremewe ntabwo kuba bari kwa kundi umuntu avuga ngo umuco yawishe ngo yagiye gukora ibitajyanye n'urwego arimo barasobanurira bambwira ko rwose nabo mu kubyiruka kwabo babonaga ababyeyi bakuze baririmbira inka bakaririmba ibihozo babasha kuntinyura banyereka ko mu gihe naba mfite uko mbikora kandi bikagenda neza ko nta cyatuma ntabikora banyereka ko ikiba ari ukurengera kubera ko iyo turi mu bice by'amazina y'inka hari aho umusore umugabo se cyangwa umusaza mbese igitsina gabo iyo ari mu gice cy'amazina y'inka hari aho agera we akivuga akivuga agakubita ibivugirizo Mm.
arambwira ati rero hariya wowe ntabwo wahagera ngo ubikoreye kuko mu muco wacu bisanzwe ntabwo umwari yivuga cyangwa se ngo avugirize ariko banyereka ko kuba navuga amahamba kuba naririmba ibihozo ibyo rwose ko nta cyaha naba nkoze nagerageje kubaza abakuru hari umusaza twaganiraga cyane wo mu rurimi rw'inteko y'umuco eh, kiriya kigo gishinzwe ibintu by'umuco rarike Mm.
witwa sanzabaganwa sitarato nanyumva ndamusuhuje cyane ni umubyeyi mwiza yarantinyuye abasha kumpa n'igitabo noneho umuntu asomamo amazina y'inka ariko nagerageza kubisoma nkabona byo bitandukanye kure cyane njye n'ibindimo ndabireka ndavuga reka njye nkomeza nkurikire ibindimo ariko uwo musaza yarampumurije arambwira ati nta cyatuma utabikora ikibi ni uko warengera ukaba wajya kwivuga ukaba wajya kuvugiriza aho ngaho numva ariho bitagenda neza ariko ibindi byo ubikoze ntacyo bitwaye ubwo rero ni ukuvuga ko nubwo ibyo byose ubikora urashungura hakaba hari ibyo udashobora gukora kubera umuco utabikwemerera
yego ibyo rwose byo kwivuga ibyo byo kuvugiriza hari n'utundi tuntu bajya bambwira umuntu akoresha ari mu kuvugira inka ariko ugasanga cyane ni abagabo bakunze kubyibandaho ababwira ni hoya ibyo nubwo naba mbizi ntabwo nabikora ntabwo umuco ubinyemerera ko ngewe nk'umutegarugori ko nkwiye kuba navugiriza mu ruhame nuko rero umwiko n'imbaho y'amazi ubifasha hasi ufata mikoro
cyane rwose abantu benshi bakunda kubimbaza harimo abavuga bati uratubeshya ntabwo waba warize ubwubatsi ngo nurangiza ujye muri biriya bintu Ah, ababizi byo noneho hari abo dutaramara babizi hari nk'abana tuba twariganye mu mashuri babizi neza ko ariyo sekisiyo nize bakambona nyuma muri ako kazi bakavuga bati kuraje nyine ntabwo ari ngombwa ko icyo wize ari cyo ukora ariko abantu benshi baratungurwa bagatangara kuko bihabanye cyane n'ibyo mbasha kubabwira ngewe nakurikiranye mu ishuri Mm, muri abo rero babyibazaho harimo abanywanyi b'ijwi rya amerika barimo uwitwa kwizera lake ahmad na nsengiyumva eric reka duhere kuri kwizera lake ahmad ikaze mu kiganiro murisanga hano ku ijwi rya amerika
yego yego Geoffrey mutagomba muraho ku ijwi rya amerika rambaramba muvandimwe amakuru amakuru
amakuru ni meza n'ay'imitsi Mm, nuko rero uti mu Eh.
kiganiro murisanga urashaka kugira icyo ubaza madame antoinette
Eh, icyo navuga mm.
Eh, icyo navuga ni uko eh, dushingiye ku muco wenda hari nk'imirimo imwe n'imwe cyangwa se hari ibintu bimwe na bimwe usanga nyine biba bitemewe wenda ku gitsina gore cyangwa se ku gitsina runaka nk'ibyo ngibyo yavuga nko kuvugiriza mu ruhame ntabwo biba byemewe kuko wenda ntabwo bye- u- bi- uvuga umuco wo ntabwo usa n'ubyemera Mm.
ikintu navuga ariko uze- urebye nk'indi mirimo nk'iyo yo kuvugira inka kugira gu- ku- gukore gukoresha imisango y'ubukwe imi- ni ibintu n'umu- n'igitsina gore gishobora gushobora kuko igitsina gore nta hantu ki- gihejwe ikindi kintu nabaza wenda kambaza umutumirwa ese bafatwa gute mu muryango nyarwanda umuryango nyarwanda ubafata ute ese ni gute yakora iki kugira ngo ashishikarize n'abandi bakitinya Nko- nko mu byaro usanga bamwe mu bantu bamwe na bamwe batabyumva ugasanga bamwe ntabwo babiha agaciro ese ba- byagenda gute ko bihama cyane cyane mu mijyi ugasanga niho abenshi bibanda mu byaro ntibateze imbere ba bakobwa bakitinya baba mu byaro ngo bahabwe nabo kuba bagira ubushobozi bwo kuba nabo babikora
buriya se singira ngo arakumva reka gusubize uh, tu- tugumishe ku murongo
yego eh, madame antoinette
karame eh, wamwumvise
yego namwumvishe Mm, ngaho rero musubize
Ah, hari imbogamizi tujya duhura nazo nk'uko we ateruye abaza ati se babafata bate mu muryango nyarwanda mu by'ukuri hariho nk'igihe bandangira nk'umuntu bati tuguhaye umuntu uzagufasha kuyobora imisango y'ubukwe ko wenda wakunze gukoresha ati uri mu misango y'ubukwe bataza kugira ngo ni muri rwa rwego ba basaza baba bari gusaba abageni oya imisango y'ubukwe ni mu rwego rw'uko uba uyoboye ibirori bamwe bita ba MC mu zindi ndimi se master of ceremony uba usanga ari aho ngaho ngewe nisanga ugasanga umuntu yansabiye ikiraka yarabibonye ko mbishoboye yampuza n'undi twaba tuvugana kuri telefone ati se bishoboka gute ko numva uri umudamu cyangwa uri umukobwa nkamubwira ati nibyo kumva yabanje kutabyemera neza akumva yuko nyine nge ntari buze kubishobora nk'igitsina gore ariko nkanezezwa nuko iyo abyemeye adakomeje kumva yuko bidashoboka ko umugore hari icyo yakora gikorwa n'abagabo ngo gishoboke iyo abyemeye rwose ndagenda bikora bikagenda neza ndetse ukabona arishimye ukabona ko anambwiye ati nanjye nzakurangira abandi Ah, imbogamizi rero duhura nazo ni uko hari abaduca intege kandi ari abakuru uba usanga mu bo tungana cyangwa se mu bo turuta ari abo tungana ari abo turuta baba bafite ishyaka ryo kugira ngo babimenye ariko abatubanziriza niba kenshi dukunze guhura nabo bakavuga bati ibyo bintu ntabwo bibaho ati umuco murawuciye ati umuco mwarawishe nta mudamu wagabaye ahagaze imbere y'abantu ngo agende aririmbe inka cyane cyane niho hakunda kuzamo imbogamizi ntabwo mwabuze kunyumva neza Ego ya.
ahantu dukunze guhura n'imbogamizi buriya ni mu bice by'amazina y'inka Mm.
ku bur- ku buryo rero nimba twebwe tubirimo tugihura n'imbogamizi biragoye kugira ngo ba bandi batoya bari inyuma babishaka bazabashe kuba bazamuka nuko abone nubwo yaba abizi hari nk'abana b'abakobwa nzi baba za nyaruguru abandi baba iyo ngiyo i nyanza nanjye aho mvuka bagiye baba za gicumbi tukagenda duhura mu bitaramo ariko ukumva aracyafite ubwoba akanavuga ati ngewe nagerageje kwa bukwe bw'iwacu ati basaza bari bankubise amazina y'inka Abandi u- u- u- wari uvuze uti ahantu duhura n'imbogamizi ni mu mazina y'inka gute izo mbogamizi ziteye gute
Ah, izo mbogamizi uko ziteye bakubwira ko nta mugore wavuze amazina y'inka Mm.
niko bakubwira bati nta mugore wivuga ibo ngira ngo ahanini naje gusanga ko ah, hari abantu batari kubasha gusobanukirwa ibice bigize amazina y'inka ko amazina y'inka habamo ayo mazina y'inka jisite tuvuga hakabamo amahamba hakabamo ibyivugo by'inka hakabamo imyoma noneho twebwe nk'igitsina gore akenshi tukibanda cyane mu mahamba kuko njye nabyirutse mbona nyogokuru ariyo akora ntabwo nigeze mbona ajya kwivuga ngo avuge inka cyane ngo avuge amazina y'inka cyane byimbitse Ah, nanone kandi tukajya mu bihozo ariko aho ugerageje kubikora hari nk'agace rwose utajyamo ngo ubikore babashe kukwakira bakubwira ati twebwe ntabwo twakwakira umugore waje kuvuga inka ntabwo twakwakira umugore bo bahita babibona ko ari ukuvugira inka ntibumve ko ari igice kimwe cyo mu mazina y'inka waba uri gukora muri icyo gitaramo biragoye rero kugira ngo ba bana b'abakobwa bari inyuma bazabashe gutinyuka babashe kubikora kandi natwe tugihura n'imbogamizi kereka mu gihe ba babyeyi bakuru nabo bazabasha kubyumva bakabisobanukirwa noneho bakabasha gutinyura ba bakobwa bakababwira bati nimutinyuke iki kintu muragishoboye kandi kiremewe ku rugero rwanyu ko namwe mukwiye kubikora
Mm. ngira ngo icyo rero na- na- icyo njye nasaba Mm.
nasaba kuko ndabizi ababyeyi bacu abayobozi bacu b'igihugu baba babyumva kandi nibo bagenda badushyigikira nguhaye nk'urugero kugira ngo ntinyuke cyane nakubwiye uriya musaza wantinyuye Mm.
ariko nyuma yaho hari undi mubyeyi nawe shima cyane shima ni umubyeyi umwana we a- afite ikigo ayoboye hano mu rwanda ntabwo ari ngombwa ko namuvuga ariko yanyumvishije mu gitaramo kuri radiyo rwanda ndi mu gitaramo Mm.
aranyumva ukuntu ndi gutarama kuri radiyo rwanda bantumiye turi live arakurikirana aravuga ati uwo mukobwa muzamunzanire mm?
Mm.
noneho ndagenda turaganira mbaza ahantu nabikuye kuko ari umubyeyi mukuru ni umupapa mukuru w'umusaza kandi umukobwa wari ugiye gushyingirwa n'ayoboye ikigo ah, navuga ni ikigo kitoroshye hano mu rwanda hano iwacu ariko cyo wenda nyivuze uwo muntu banamwumva ni rdb umuyobozi wa rdb mm?
Mm.
urumva papa we ampamagara twicara tukaganira akavuga ati biriya bintu wabikuye he njye nabanje kugira ubwoba bitewe n'uko uwo musaza muzi ndavuga noneho wabona ntatadukiriye nkajya kuri radiyo y'igihugu nkatarama bidasanzwe nkavuga ibitari byo ariko naje kunezezwa n'uko wa mubyeyi yari ampamagaye ashyigikiye ibyo nakoze aranambwira ati umwana wanjye afite ubukwe atugomba kuboneka muri ubwo bukwe ni jenda namwe abadamu rwose murashoboye Mm. ngira ngo eh, kwizera Lucky Ahmad yumvise iki- igisubizo cy'ikibazo cye
yego yego jofure mutagoma cyumva Eh, eh, nga- Ahmad urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza
yego yego murakoze ndo- ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga komera reka Yego, yego.
twakire nsengiyumva eric ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika
yego amahoro ku ijwi rya amerika
amahoro amahoro
Eh, ni nsengiyumva erike koko nk'uko waba ubivuze gusa ahangaha mu ntara y'amajyepfo mu gihugu cy'u rwanda Mm.
abagitinyuka akenshi ni aba- ni abadamu bakeya kuko benshi baba bafite ubwoba ngo hari akazi abagabo bakora nabo batashoboye gukora gusa nyine bagakwiriye gukora ubukangurambaga buri muntu wese ntitinyuke kuko abagore nabo babonye abadamu babonye ubwigenge kuko buri kintu cyose cyakorwa n'umugabo n'umudamu yagikora yewe mbanze nshimiye uwo mubyeyi yategerejeho icyo kiganiro kuko namushimiye cyane ibyo yagiye avuga nabiteze amatwi kandi mushimire cyane nk'uko yagiye avuga nk'uko kwivuga amazina y'inka avuga ivuga njye namushimiye kuko wenda ahangaha akenshi na kenshi usanga n'uwo bahaye akazi k'ubwubatsi nko muri ya by'imishinga atabikora kuko aba yitinya cyane ariko yabarembesheje kwitinyuka rwose kuko nta kazi katababera ndetse nabo babonye ubwigenge akazi umugabo yakora nabo numvise bagashobora nta kibazo ufite kuko ibyo mwatushikirije twabishimye ne nsengiyumva nk'uko wabivuze
urakoze cyane nsengiyumva eric ngira ngo madame antoinette arakumvise
yego niwe ndamwumva arakoze cyane
nta hari icyo uvuga ku byo eric avuze madame antoinette
icyo navuga ni uko namushimira kubera ko kumva uko nabikubwiye hari igice kimwe tubona kidushyigikira abandi bakaduca intege ariko abaduca intege usanga ari bake rero namushimira cyane kuko we agira ati ntidutinyuke kuko turashoboye ntacyo tutabasha gukora nibyo koko nanjye kandi nibyo nabwira bagenzi banjye bakitinya wenda muze kunyemerera dusoza ikiganiro nze kuza gutambutsa nimero ya telefone kugira ngo habaye hari umuntu ushobora kuba we abyiyumvamo hari nk'abana baba barabyize ariko bakabura uburyo babasha kubikora mu ruhame abo ngabo njye ngira amahirwe yo kubabona ariko maze kubona nk'abasore batatu ntabwo ndagira amahirwe yo kubona umwana w'umukobwa cyangwa se nk'umudamu mugenzi wanjye ngize rero abo mbona mbafasha gutinyuka kuko ndamufata tukajya mu birori nkamutreninga nkamureka agatambutsa bya bindi bye kuko mba nabashije gufata umwanya wo kumutega amatwi narangiza nkabona ko bya bindi nubwo yabyize nubwo se nawe yabikuye ku mpano nk'ababyeyi ko nawe bishobora kumugirira umumaro namushimira rero uwo kandi kubera ko ari mu bakomeje kudushyigikira ahubwo nkamusaba kugira ngo nawe aho abonye bishoboka ko twabasha kujya gutaramayo ajya avuga ati dufite abadamu dufite abakobwa se bashoboye noneho abashe kuba yaduhamagara kugira ngo noneho ntaba ari ku kiganiro gutya gusa ahubwo anatubonera ivu abone yuko natwe kuko tubishoboye kandi namusaba ko nimba afite umudamu mushiki we se umwana w'umukobwa rwose abaye atari kure ndaza gutanga aderese ihagije uko abishyigikiye abe yampa umwe muri bo antumirire cyangwa se nabo basange mbafashe mbigishe kandi nzi ko mu byo nzi ntabwo yaburamwo na bikeya yatora kandi nawe byamugirira umumaro
reka nsabe n'itanga simo na patrick karimba bari ku murongo wa telefoni baduhe umunota umwe bihangane gato kuko wakomeje kuvuga amahamba n'amazina y'inka nk'abatabizi bitandukanira hehe
amahamba kenshi agenda mu buryo bwo kuririmbira inka aba ari nko mu buryo bw'indirimbo nicyo gice rero ngewe nisanzemo kandi ni bwo buryo nkunze kubikoramo nkumva biri kugenda neza
waduhaho nk'umunota umwe nk'umunota umwe w'amahamba tukumva uko biba bimeze
nk'umunota umwe w'amahamba nakubwira ukumva ko biba bimeze ntacyo bitwaye ngaho rwose sogongeza abanywanyi b'ijwi ry'amerika
w'inka y'iwacu iraziruta seminega ya rukinga ni nyamukingiri nk'umurinda umuheto ukazazirasanira ni nyamutwara umuriro burwara yagera mu marembo igasiga n'amaziga asa n'abaganwa zikutse kazabagarura wandoha wiya rutare rwa perezida nzakubangurira inka ya musoni ndende isomwa barigisi iyo yanze gusumbwa n'ikibumbiro ikibunda cyaramutse ngo kirazira nyirandayandari iba ku ishyamba udahurumbika ikaba mu bigwari uritsimburwa n'ibigwari ibigondo bihinduye amabanda ya ruguru wangeri we niwohora yewe wa banjyariyaga amacamba ntibazakubangurira amacibiri nkora bikino yarukora cumurwanya mukeba nzagutura guverinoma ayo rero ni amahamba ubwo noneho amazina y'inka yo aba ameze ate
amazina y'inka uba usanga agenda muri bwa buryo kandi abagabo bakunze gukoreshamo ku buryo iyo babikora ugira ngo baba barimo barivuga bari kuri irata ati iyi n'iyi n'iyi n'iyi yego hari nk'ubwo ngewe nakunze kujya nitinya cyane nkavuga ninjye najya nkoresha amahamba gusa sininjire mu mazina y'inka kuko iyo nk'umugabo yarimo neza uyazi neza uba ubona ko hagenda hazamo n'ibyivugo yego ariko kandi ariko kandi nanone ugasanga hari ikindi gitaramo ugezemo kumva umuntu arakubwira ati ni byiza mu mahamba uyarimo neza ariko uzagire gutyo ujye ushyiramo n'amazina y'inka nk'abiri nk'atatu nk'ane se nk'atanu gutyo ati bizajya bigenda neza amazina y'inka ajya akunda kuba maremare hari ahantu njya mbona abantu bavuga nk'izina ry'inka rikaba ryamara nk'iminota mirongo itatu yari inka imwe ariko sa nk'udusogongeza undi munota umwe w'izina ry'inka twumve uko uko bitandukanye
twinjiye mu mazina y'inka se atari mu mahamba noneho atari mu mahamba noneho kuko ndagira ngo twumve abanywanyi b'ijwi rya amerika bumve itandukaniro riri hagati y'amahamba n'amazina y'inka
babashe no kubyumva babashe no gusobanukirwa babone ko igice kimwe turamutse tugikoze ntacyo byaba bitwaye rero nk'iyo winjiye nko mu mazina y'inka ushobora kugenda uri kuvuga ati iyi ni inyange inyagirwa n'iganda ya ganda bakayiganduza inkuyo kandi ngiyi ati nindo harugange ya rwambaragwe yakubise nyiringaga nyiringanda arangarurira ba makanyana keza ku rwambari rwa munazi ati ninkubita na mutego n'ingarikabutaka yagarukiye nyiringando nyiringonga arangororera
iyo icyatsi isemburwa n'induru yishe umuntu mu isamazi murema injuma umutima utambuka iyo bahamba zihita asenya mu rwanamo irindi mu mbabazi ababizi
iyo ndayumvise ndumva ibyo bijya gusa hari natwe hari iyo muzehe yajyaga avuga yitaga rutirengagiza umugambi nkuba zinyura ku muganga ahuza impangazamihigo y'urwego bita rwogera mu muhozi yakomotse hagati y'amacumu magufi yo zakinduje ingogo ziyaharagura urugina umunsi iva mu ruganda ngambwe rugaragara hari umugabo wa mpabuka ni nk'ibyo radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc reka twakire na n'itangasimo ikaze mu kiganiro muri isanga
yego murakoze
aho muherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi mu majyepfo mu rwanda gusa nawe ubizi nawe urabyumva neza ndimo nditoza antoinette arimo arantoza buriya ndajya kuva ahangaha nanjye namaze kumenya aho byerekeza rwose urabizi hanyuma uwo mubyeyi mwatumiye rwose ntabwo yoroshye ntabwo yoroshye ariko nk'uko yabivuze ngo umukuriye ingofero umukuriye ingofero
ntayamanitse rwose yaho undi ntayamanitse
nuko nuko hanyuma nk'uko rero yabi akavuga ngo hari aho bagera umuco ugasa n'aho bazitira mbese koko ntabwo biriya bintu birimo n'ikibazo kubona wenda arakora n'amazina y'inka yavuga yego hakaba hari aho agera wenda umuco ukaba wamuzitira nk'uko mwari wateguriye ikiganiro na mbere mwibaza ngo hari ibyo abantu bamwe bakora abandi ntibabikore ese ntabona ko n'ubundi bikomeza cyangwa bizanakomeza kuba ikibazo ku bantu mu buryo bugiye butandukanye kuba wenda hari imico imwe n'imwe igiye iri mu mico y'ibihugu cyangwa n'uduce ishobora kuzajya ikomeza kuba inzitizi ku bantu wenda mbere y'uko wenda ngira n'ibyo mubaza bindi yabanza akansubiza icyo urimo urabuze uti ntabona ko hari intambara hagati y'ubu burenganzira n'iterambere na karande y'umuco uko ibintu bigomba kugenda yego
arakumva
yego ndiho ndamwumva mbona ko igihe gishobora kugera ntidukomeze guhura n'inzitizi cyane kuko tugitangira ikiganiro nabasobanuriye abantu dukunze guhura nabo mu nzitizi uba usanga ari abantu bakuze cyane bo wenda birashoboka ko mu mabyiruka yabo harimo abatarabibonye cyangwa se batageze babibona akaba aribwo bwa mbere aba abonye ugasanga afite nko mu myaka mirongo itandatu mirongo itanu n'itanu se akaba nibwo bwa mbere ambonye ndi muri ibyo bice kuko araza akavuga ati ubu ko wayoboye neza ariko hari ahantu biriya bintu bindi wagezemo ukatubwira inka biriya bintu rwose byose ibyawe uzabyihorere ariko nagerageza kumwegera nkamuganiriza nkamukomveka nkamubwira nimba ibice by'inku ubizi amazina y'inka uyazi amahamba imyoma nimba ibyo byose ubizi ngiye mu mahamba amazina y'inka nkayareka njye nkajya nirindira inka kubera ko ariko nabikoze ko wabonye bitandukanye n'ibyuriya mugabo yakoze mu by'ukuri hari icyo byaba bitwaye ukabona noneho nyuma wa musaza abaye komveke kubera ko abashije gusobanukirwa igice narindimo ko gitandukanye n'icyo ba bagabo bo bakora rero ngewe ku bwanjye mu bitaramo ngendamo abo tugenda dutaramana mbona ko igihe kizagera noneho tukajya tubikora neza ntawe wikandagira ntawe uvuga ati noneho hari umusaza turi buhura avuga ati ibi bintu ukora si byo ibi bintu ukora si byo ariko ku rundi ruhande ngewe ntabwo ncika intege ntabwo ncika intege kubera ko ntabwo nk'imyaka cumi icumi mbimazemo ntabwo ntekereza ko abandi bayobozi bacu bakuru b'igihugu baba batabizi ko hari abakobwa hari abadamu se bari muri icyo kintu bari kubona rero dutadukiriye umuco bakabona ko ibyo dukora atari byo ko bitemewe kabone n'ubwo twaba tubikora muri bwa buryo bw'imvugo z'ubu ngo turimo turahaha ariko nanone ntabwo igihugu cyacu cyakwemera yuko uhaha mu mafuti uhaha wangiza umuco niyo mpamvu rero ngewe ntacika intege kuko hari abayobozi benshi rwose b'ababyeyi bavuga bati ngwino dutarame ngwino dukore ibi n'ibi ntabwo rero mbona ko igihe kizakomeza gutuma abantu batabona ko dukwiye gutarama neza ngo babone yuko rwose turimo turica umuco ahubwo igihe kizagera usange rwose ibyo ngibyo ntacyo bitwaye buri muntu wese arimo arabyisangamo mbona ko igihe kizagera rero tugasa nk'aho dukomorewe niko nabivuga mu rundi rurimi dukomorewe gasa nk'aho rwose bibaye ko nta kizira kibirimo cyane ko n'ubundi ko njye mbona ko nta kizira kuko ibyo twe twemerewe ari byo dukora ibyo tutemerewe ntituba ari byo nanone tujyamo simo uranyuzwe mwitanga simo sinzi niba ukiri ku murongo reka twakire patrick we arahari niba adahari niba adahari reka dukomeze rero madame antoinette noneho tugaruke gukora ibintu ku buryo bikwiriye gukorwamo ndashaka kuvuga ku buryo bw'umwuga wavuze uti narambitse umwiko n'imbaho y'amazi mfata mikoro ndatarama ubundi tuzi ko hakora ikiri mu nda niko bajya bavuga ibi bintu ubona bigutunga ugereranije n'amafaranga wajya gukura mu mwuga w'ubwubatsi wari warize
yego bakoze kumbaza icyo kibazo ibi bintu birantunga bituma mbasha kubaho n'umuryango ndetse n'inshuti nk'uko bagenda baduca intege ntabwo ntabwo umuntu aragera ku rwego rushimishije rw'uko ushobora kubikora nk'uko umugabo umusore se waba ubikora yaba abigenza akabasha guhaha neza ariko rwose nanjye mbona ko hari umusaruro bivamo kuruta uburyo najyaga mu bijyanye n'ubwubatsi
buriya se ugereranije niba atari ibanga cyangwa ibyo ku giti cy'umuntu adashobora guhishura ubaze nko ku kwezi ushobora nko kubona angahe avuye muri ibyo ngibyo
mbaze nko ku kwezi akenshi biterwa n'ibihe tugezemo nk'iyo turi mu mpeshyi mu mpeshyi nararebye usanga guhera mu kwezi kwa gatandatu ukwa karindwi ukwa munani nko muri aya mezi atatu haba harimo ubukwe bwinshi kubera ko ukwezi kwa cyenda ahesha imvura iba itangiye kugwa ahesha imvura iba itangiye kugwa abantu bari gutangira guhinga ugasanga ntabwo ubukwe buri gukora neza cyane ariko nk'iyo tuvuze mu gihe cy'impeshyi mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani aho ngaho narabaze mbona rwose nagiye nkuramo amataransipoti ibintu byose byangombwa bikagenda bivamo nkavuga ngo aya nayasaguye nayabitse ntabwo njya munsi ya magana atanu ku kwezi
magana atanu ntabwo ntabwo ari amafaranga make ntabwo ari abantu benshi bashobora kuyabona ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ni amafaranga afatika rwose ndumva ko ni akazi kagomba kuba kagushimisha reka twakire arimasi zaringo ku murongo wa telefoni ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane mwiriwe
mwiriweho mwiriwe yego turabona ko bakubara umuco kwanza bambwira bababwira nka felicitasiyo cyangwa biga cyane kabisa wenda bimwe mu bantu mwakoranye
gerageza kongera ijwi ntabwo turimo tukumva neza arimasi
turi bimwe mu bantu bakoranye nawe bashaka kumuha mwiriwe yego ndamwifuriza imigisha mu kazi yaragukoreye neza
yego je ndi umucuranzi nagiye ahantu mu bukwe usanga ubukwe nyine uko dusanzwe tubimenyereye haba hari abantu benshi nihagera nabajije emutsi barambwira ati emutsi arahari ariko ntabwo turamubona ariko niho nari namusanze nyuma nje kubaza ati emutsi ni uwuhe tubanyire ku mudamu ndavuga ati kabisa muganga mbona umudamu ukora akazi k'ubuhemutsi maze kumubona turavugana namusaba nyine serivisi ko yumuha serivisi akamfasha ibintu bikagenda vuba vuba akampa n'umwanya wo gucuranga uhagije kandi kare ararinkorera neza ku buryo icyo gihe
ndumva ubanza ku buhanga bw'ibyuma sinzi uko bigenze banza arimasi adushyize kuri holidi ni ukuvuga ko telefoni ye baye nkuyikupa ariko ibyo ari byo byose ngira ngo igitekerezo cyari cyumvikanye reka twakire isaac amani isaac amani
hari akanya konegisiyo itari igenda neza ukabumva birimo bikorora niyo mpamvu tutavuga ngo tubabwire ikibazo tugira uri hehe uri hehe izake ikiganiro cya mubyeyi wacu uri hehe izake
ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ahitwa ingungu muri teritwari ya masisi ahagana noro kivu yego
rero ikibazo twageze ngo twibarize madamu kibuka mpoma yayo biriya nani mwashyizeho bavuze ko ibijyaniranye n'ibyo akazi umugore akora n'aka atagomba gukora noneho muri ya mesaje hari ikinyarwanda na kimwe na kimwe tutagiye turumva nk'ibisiguro niyo mpamvu igihe tujya gushyiraho nimero ngo mube mwatubwira ibisiguro icyo ari cyo tubone tugire natwe icyo tumubaza
ariko biriho biriho niba wabibonye neza kuri facebook niba wasomye insanganyamatsiko n'iriya nyine niba hari icyo wamubaza wamubaza kandi ndizera ko wakurikiranye ikiganiro cyacu kuva aho gitangiriye ubu tumaze iminota mirongo itatu n'umunani tuganira na madamu antoinette amini uracyahari
yaje kuvuga ko hari akazi kagendetse hari abantu bamwe bavuga ko hari akazi katagenewe abagore ariko twebwe turatwemera ko akazi kose hari akazi umugore agomba gukora kandi akagakora bikwiye ariko bitewe n'uko ubwumvikane buke bwo ngo bituma umugabo abona ko hari akazi umugore atagomba gukora ariko bitewe n'ubwo bwumvikane buke twashatse kugira ngo tumwibarize rero ko abadamu batwumva kugira ngo umugabo abone ko koko hari akazi umugore yakora gashimishije kandi akazi kose akaba yagakora ku bwumvikane twageze ku bibazo ndetse abo bagore bo basuzugira abagabo babo bagatuma ibintu bitagenda neza ese yabakangurira iki
arakumva
yego ndamwumva neza
nubwo amajwi atari gusohoka neza ngo mbashe kumva neza ikibazo yarabajije sinzi aho avuze aho ariko naba nasobanuye ko hari akazi twemerewe gukora n'akandi tutakora byaba ari byo
yabikomojeho
aho ngaho icyo narindiho ndasobanura cyane nko muri ibi bice by'amazina y'inka narindiho ndavuga ko ababyeyi bakuru nagerageje kuganira nabo mbabaza nimba koko ibi bintu byemewe kuko urumva njye ntabwo nabyize mu ishuri ni impano nkomora ku babyeyi nari ndi kubaza kugira ngo menye aho ntashobora gutadukira nkakora ibitari byo si uko rero twe tutabikora ahubwo se nimba kuko mu gice cy'amazina y'inka harimo aho wagera ukivuga we nk'umugabo urumva bikwiye ko wabona umudamu wawe ari mu gitaramo arimo arivuga ibyo nanjye sinjya mbishyigikira ntabwo biba bikwiye ntabwo ari mu rwego rw'uko utabikora ushobora kuba uri kuganira n'abana mu rugo ukaba uri gutarama cyangwa se nagiye mbyiruka kandi mbona n'abakobwa iwacu ku musozi iwacu baragira kumva ibyo bivugirizo barimo barabikoresha kumva n'ibindi bakora ngo ibikobwakobwa byose bakabikora ariko nanone nge simbishyigikira ko byaza mu ruhame mu gitaramo ngo ubone ko umudamu icyo kintu agikoze oya ntabwo mbona ko byatanga isura nziza n'abana twaba turi kurera ntabwo baba bari kubona ko turi gukora ibintu byiza ni naho n'umugabo mu rugo ntabwo mwakumvikana ntabwo umugabo yazavugiriza ngo nawe mugore uzavugirize ntabwo byakunda zarangira ahubwo umugabo akubwira ati ka kazi uri gukora ni agatuma usuzugura ugasanga hajemo kutumvikana mu rugo nanone kandi sinzi ikindi yaravuzeho kijyanye n'abadamu bashobora kuba basuzugura abagabo bitwaje wenda hari akazi bakora sinzi nabyo nimba mbyumvishije neza ari muri ubwo buryo yarabibajijemo
yabivuze ntabyumvise amini si ibyo wavuze aho ngaho byaba ari ibyo
amini turacyari kumwe
turi kumwe turi kumwe gatanu kandi madame ndamwe ndamwumva ibibazo namubashije koko numva anisubiza nk'ukuri icyo kibazo namubajije icyo ngicyo cy'abadamu icyo cy'abadamu basuzugura abagabo cyo wakibajije
mwebwe ntakibajije
reka kigusubize reka kigusubize tube dusabye mugisha yihangane ngaho komeza madame antoinette
ndumva abadamu bashobora gusuzugura abagabo bitwaje akazi bafite baba bakora amakosa baba bakora amakosa kuko ndashima umubyeyi wacu mukuru umuyobozi w'igihugu egisesi paul kagame niba yaravuze ati umudamu mumureka akore ntabwo yavuze ati bigere n'aho usuzugura umugabo wawe ngo ni uko uri gukora akazi wenda utari wemerewe mbere nagiye nganira n'ababyeyi ba kera akatubwira ukuntu nta mugore mbere ngo waryaga ihene ngo ntabwo byakundaga ngo warakubwiraga ngo nimba ngo uzamera ubwanwa n'iki kwibuka ukuntu babimbwiraga neza ariko urumva ko baraduheje kuva kera bakabona ko umugore adakwiye kuza mu ruhame ngo agire ikintu akora ariko uyu munsi wa none nanone bijyanye n'iterambere kandi bitangije umuco abayobozi bacu bakavuga bati nimubareke hari n'ikiganiro njya nkurikirana kitinyuka mugore urashoboye ukabona ko ushoboye warangiza ukabyitwaza ngo ukwiye gusuzugura abo mu rugo ugasuzugura umugabo wenda ntange nk'urugero nimba nayoboye ubwo bukwe nkaba nabashije kubona ikiraka kimaye nk'ibihumbi ijana ku munsi nkahita asuzugura umugabo kubera ko wenda we rya jana azarikorera mu kwezi aho ntekereza ko naba nkoze amakosa amakosa mabi cyane abantu baba babikora bagasuzugura abagabo babo ntibace bugufi bitwaje akazi rero ababwira ntibabireke kubera ko imana niyo yabahana ntabwo hano mu rwanda navuga ngo bazashyiraho itegeko rihana abadamu bari gusuzugura abagabo ko biragoye kugira ngo uzabyinjiremo ubikorere ubugenzuzi ubibone ko uwo mudamu yasuzuguye ariko hari ababikora bikarengera bikagera ku rwego rwo guhohotera umugabo kubera ko usa nkaho uri kumurusha umushahara rwose nihagira aho biboneka icyo nasaba abayobozi bacu b'igihugu ni uko uwo mudamu bajya bamuhana nk'uko bahana umugabo n'ubundi wahohoteye umudamu ntabwo umudamu yakabaye ahohotera umugabo ngo amusuzugure amwereke ko ntacyo ari cyo amwereke ko ntacyo amaze kubera ko ari we uri gukora akazi bamukomoreye umudamu yabaye injeniyeri yuriye inzu niwe uri kubakisha noneho umugabo we nawe ni umufundi ari kubaka ku yindi sayiti ngo nibahurira mu rugo umudamu avuga ati we ntacyo uvuga ngende injeniyeri wowe umufundi oya umugabo ni uwo kubahwa uko byagenda kose akazi kose waba ukora umushahara wose waba winjiza waba ukora ibyo utemerewe gukora ariko ukabona birakwinjiriza ubikora neza umugabane wo kubahwa kandi ugashima imana ko nawe imana yaguhaye imbaraga zo kubasha gukora uwo murimo kuko ntabwo ari abadamu bose batinyuka kugira ngo bisange muri iyo mirimo kandi abadamu benshi batibonamo urakoze madamu antoinette tunashimire isaac amin muri repubulika ya demokarasi ya kongo noneho tujye kwa odase mugisha ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
twina amahoro
gabanya gabanya radiyo gabanya radiyo aho uri
kapeke na radiyo iri iruhande yanjye
ndumvaga hari ikintu kimeze nka eko ngaho noneho egera telefone noneho tubwire aho uri n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
jewe ubwo tuvugana ndi ngaha muri kenya ndabangiye kubasuhuza komera komera
yewe navuga ko ari nk'igitekerezo kuko ngerageje kuri ibyo mudamu ariko aravuga ndabona hari abagore abadamu usanga mu gihe aba wenda akora akazi agakora akazi akaronka umushahara tugeranije nk'aba bariko baragenda za omani arabi sawudite wowe umugabo ugashobora kugurisha nk'akaparasera ahantu hashobora kuba waba nk'aba n'umuryango uvuga ati nagerayo akaronka akazi azohereza mugura ahandi mwubatse ariko yagerayo akazamva ngo jewe ntituri kumwe ngo uzashake ngo uwundi icyo ngicyo ni ikibazo ni ikibazo mu muryango imagine umuryango bawusize mu nzu y'impangano aho wari usanzwe uba mwarahagurishije ukurira itike urashika uragenda kurondera byangombwa byose urabironka ariko ukaza wumva ngo uke ntituri kumwe kubera iki abaronsa abandi bagabo hariya ku ruhande baba amafaranga ariko nabone nkunze kubona bitabahira ashobora kugira ngo arose uwundi muntu yamuhaye amafaranga akayamujya uko nguko ataragiye bivuyemo nawe bikarangira atishimye hama je ikiganiro usa n'uwagifatiye hagati nosamukanya ubuca ingingo zari zikigize ingingo turimo turaganira ku mirimo ubusanzwe imenyerewe kuba ikorwa n'abagabo gusa cyangwa ikorwa n'abagore gusa niba hakwiriye ko imirimo nk'iyo yabaho turimo turaganira na madamu antoinette hagenimana uyobora imisango ku buryo bw'umwuga hanyuma madamu antoinette odase mugisha abajije akabazo gasa n'agakomeye sinzi ejo tuvugana dutegura iki kiganiro numvaga iruhande rwawe hari umwana usangira ngo nturira sinzi niba wubatse cyangwa uri ingaragu ariko arasa n'uvuga ati ese ko ubaye ikimenywa bose ko ukora ibintu ugatunganya ugashimwa n'abantu batandukanye harimo n'abagabo ubwo nyir'urugo ntazabihomberamo ab'iwawe ntibazabihomberamo ukagira utya ukibonera undi muntu ukubwira ati have huguka
arakoze cyane icyo ni ikibazo abantu benshi bambaza mu by'ukuri ndi umubyeyi ndi umubyeyi mfite umutware n'abana babiri ntabwo rero ntabwo nge bitewe n'imyaka maze muri kano kazi ko nagatangiye nkiri umukobwa natangiye kano kazi nkiri umukobwa nza gushaka nza kubyara umwana wa mbere mbyara umwana wa kabiri nkiri muri kano kazi ntabwo ndabona ko bishoboka ko hari umuntu ushobora guturuka ku ruhande akaza akandeviya nkata urugo mfite ngo ngiye kuba ndi kumwe nawe ugize uti uramuhumurije
ndamuhumurije pe ntabwo bishoboka yaza tukabishuta akaba inshuti y'umuryango akaba inshuti y'umuryango kubera ko wenda nka wa wundi kare twahoranye ku murongo wahise ugenda avuga ngo naramufashije turatarama mu bukwe bamubwiye ati emusi ni umudamu ariko asabye serivisi nyimuha neza aho niho ngenda nunguka inshuti zitandukanye ejo noneho naba ndi kumwe n'umutware wanjye turi kugenda cyangwa se hari ibirori byabaye biri hafi tukajyana nkabereka dore umutware wanjye ukabona bari kwishima bati mudamu watarama neza akora ibintu neza twaramukunze turamukunda abantu bakansura bakansura kandi nkabona ko umutware nta kibazo abigizeho kubera ko mbere ko tujya ku bana yarabanje aragenzura cyane akazi mfite abona abantu mbana nabo cyane ko ari ingeri zose harimo abagabo harimo abasore harimo abana bato harimo abakecuru harimo abasaza mbese ingeri zose ubashije kunyiyumvamo wese turabana ntabwo rero byanteza ikibazo cyangwa biteze umutekano muke mu rugo ahubwo umutware mbona ko we hari aho bimushimisha kubera ko turushaho kunguka inshuti kandi zije ziturutse mu kazi twamenyaniyemo ariko rero umutware wawe nawe umuntu ubanza yamushimira kuko ubusanzwe abagabo burya ntabwo bakunda kubona umuntu ureba neza cyane umufasha wabo hari igihe bibahungabanya ugasanga wamureba akakureba ikijisho cyangwa wagira icyo uvuga cyiza ugasanga avuga ati geza aho ibyo gushimagiza abo byoroheje
impamvu ni ngombwa ko tugomba kumushima kuko nawe biramfasha iyo mbona nta mpungenge afite z'akazi ariko ku rundi ruhande nawe ajya abona ko birangirira aho mu kazi bashobora gushima turi aho mu kazi ashobora kumpamagara twavuye aho ngaho mu kazi uwo munsi ariko ugasanga nyuma yaho ntabwo yongeye kumpamagara ukabona agiye kuzongera kumpamagara ndangira akazi kereka rero igihe byazafata indi ntera ugasanga wenda wa muntu ashatse kujya ampamagara mu gitondo nimugoroba n'iki kandi buri wese buri wese aba afite amatsiko yo kumenya nimba nubatse kandi imbaraga aho rero niho nashakaga kugera amaze kumenya ko nubatse ubona rwose bagize uko babitwaramo buriya nabyo mbishimira imana ngira ngo iyo nza kuba narakunze akazi cyane nkaba ntarashaka ntarabyara ntabwo byari kunyorohera nanjye ntabwo nari kubona amahitamo kubera ko abantu bankunda ari benshi ariko icyo ashimira imana ni uko ubimenya atavuga ati yo ati nta kibazo imana igihe umugisha urugo rwawe ukabona noneho ngiye nkanezezwa n'uko muhaye karibu mu rugo ngwino udusure n'umutwara akubone abone ko ari wowe twakoranye kino gihe ari wowe wampaye akazi kandi wanejejwe n'uko nabikoze neza nkabona wa muntu ateye intambwe araje aho niho nashakaga kugera iyo hatangiye kuzaho utwo dutelefone avuga ati ariko se mwariye cyangwa se za telefone mbega ziba zigamije gushaka kumenyana n'umuntu no kwinjira mu buzima bwe busanzwe aho ngaho ubyitwaramo ute urababwira uti ntibikunda ubigenza ute kugira ngo ubashe gutandukanya akazi n'ubuzima busanzwe bw'abantu bashobora kugushakaho ubucuti bushingiye kuri bene ibyo
aha birakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi mfite uburyo njya mbyitwaramo urumva kamemu iyo hagize igitsina gabo cyiza ashaka nko kuntereta tubivuge tubyerure neza ntabwo haza umuntu utubatse haza umuntu wubatse kubera ko utubatse we aba azi ashaka gutereta kugira ngo mbe nzamubere umudamu yamara gusanga nubatse abacitse intege wa wundi rero wubatse yaje akampamagara kuri telefone kandi nkumva yatadukiriye bitangiye kugera kure ngiye musaba kwicara nawe tukaganira yayantumira tukajya muri moteri cyangwa se tukajya ahantu tukicara cyangwa yakwemera kuza mu rugo akaza iyo tuganiriye ibyo yifuzaga birasubizwa kuko buriya ntabwo ukuri kose ari ngombwa kukuvuga ariko hari aho bigera ukakuvuga njyewe muha nk'urugero ntabwo nabigira ibanga nko mbere se urubatse ufite umudamu nanjye ndi umudamu ufite abana nanjye ufite abana uradutunga turi ngo ebyiri ese kuzi ko ibyo bintu bitemewe urashaka kusenyera kandi wari wakunze ko ndi gukora akazi neza mbese ifite ukuntu ngenda amuganiriza nkamugarura mu murongo aribwo nakubwiye ni ahubwo ndamusaba inshuti y'umuryango nimba utabaye inshuti y'umuryango icyo gihe waba ushatse kusenyera waba utumye nanjye umutware wanjye ejo azababara akazi simbe nkikagiyemo nkagerageza kugenda amugarura yaba ari umuntu rero nawe utayoborwa n'irari ari uko gusa nyine yari yankunze kubera akazi urumva umuntu aba ambonye bwa mbere ati ndagukunze ariko ukabona agiye kurengera nagerageza kugenda amuganiriza nkabona harimo abo bikunda harimo n'abo byanga bikaba ngombwa ko ndinda kubashyira muri burakarisite ntabe yakongera kumpamagara ngo mbone izo nazo ni imbogamizi duhura nazo mu kazi kandi izo zo ntaho wazihungira kuko abadamu aho tuva tukagera akazi kose twaba turimo ntabwo tubura guhura n'iyo mbogamizi ahubwo tuba dukwiye kuba maso kugira ngo nimba bibaye ngombwa ko hari undi muntu udukunze kuruta uko abagabo twashatse badukunze tugerageze kumenya uko duhakana mm? ubwira umuntu ati oya ntabwo umuntu waba utamwitabye utamusanze aho ari utumvishije ibyo akubwira nk'ubu biragoye kugira ngo umugabo ajye ku ntereta ambwira ati "Ah, ngwino se ndaguha moto ngwino se ndaguha imodoka mbese ashaka kugira ikintu anyereka kandi ngiye ndebye mu bushobozi bwanjye n'uko umutwara akora mbona ko imana izatugirira neza mu myaka iri imbere natwe ibyo tukaba twabasha kubigeraho ntabwo rero njya ashidukira ibintu ngo numve ko umuntu yavuga ati ngwino ndaguha iki ngwino ndebe ngwino tuganire nzaguha iki akenshi nibyo ibyo bintu abadamu tugwamo ugasanga umudamu atunze imodoka ntabwo ari kunyurwa nayo arashaka guhita ajya ku yindi igezweho muri icyo gihe icyo gihe rwose ntabwo uwo mudamu aba abaye inyangamugayo y'urugo rwe ntabwo aba abaye umubyeyi mwiza wo kwirerera abana aba atadukiriye ariko njye ku bwanjye ntabwo ndacyasaba imana kugira ngo izafashe kugira ngo ibyo bintu ntibizambeho kubera ko nabasenye nkiri muto kandi naba ndi kwangiza ubuzima bw'ejo hazaza bw'abana banjye Mm, ariko niyo ugiye nk'uko nguko usiga ubwiye abiwawe uti ndagiye ngiye guhurira n'umuntu kuri moteri runaka ntu- ntuhangayike biri amahoro Ag- ukagenda a- aza aho ugiye
oh iyo bibaye ngombwa ko ari gutyo moteri runaka hari ibanga afite ngewe nkoresha nta nubwo ndi bureke kurivuga ko burya buri wese agira ibanga ry'akazi ke oya bivuge kuko kuko ibi ni Umwana ibibazo mukuru abagore mfite- bakunda guhura nabyo Eh, Mm.
umwana mukuru mfite n'imyaka itandatu noneho abantu benshi ntabwo bamuzi bazi ko aribwo nyibyara ko undi mwana mutoya mfite ari kuzuza amezi atandatu bumva ko harimo diferanse rero iyo mbonye wanzengereje cyane ukampamagara ntabwo nguhakanira ndikiriza ariko njya kuza nkazana na wa mwana noneho wajya kumbaza ahubwo noneho muri iyi minsi ko nanabyaye nza bombi mbafite kuko nje kumva icyo ushaka kumbwira sibyo urashaka ko tugirana ikiganiro kubera ukuntu wambonye n'uko ushaka ko tubana iyo kiba kumubita rero uka- amaso ukabona ndahetse kandi ukabona nshoreye n'undi ni ukuri ntabwo nawe bikorohera kugira ngo u- ujye muri mudu wari urimo uri kumpamagara birumvikana birumvikana guhamiriza neza nkavuga nti rwose ndi umubyeyi dore gutya tuzabane muri ubu buryo njye niko mbyifuzamo nkakugira inama nkakwereka nuko nagira amahirwe nkabona birakunze harimo abumva aho ngaho tuvuganye nabi kubera ko nyine atangiye kumbwira ubu se wari ubuze abana mu baturanyi aho wasiga abana ubu se wari ubuze umuntu wagufasha abana ngo uze unyitabe oke nangiza nkambwira rero ni njyewe n'abana n'umutware iyo umutware adahari ngo afashe abana ntabwo mbona aho mbasiga ibyo ni mu iryo ni kinya- ibanga nkunze gukoresha kandi mbona ko ngeri ifasha pe iryo ni ryo mu kinyarwanda bita impakanizi reka twakire umwanya wacu wa nyuma hano eh, yirise legacy official ikaze mu kiganiro muri sango unyarutse dusigaje iminota ibiri gusa igitekerezo cyangwa ikibazo twihuta Ah, murakoze bwana geoffrey mutagumwa nk'uko bisanzwe nishitanyi nisabwa abdul ndi mu rwanda mu karere ka rwamagana umurenge ni uwa muyumbu Ah, mu by'ukuri nge mbaye ngiye kuri facebook nsomye posite yanyu birantungura mbanza no kubyibazaho gusa maze gusobanukirwa ariko kimwe na kimwe hari ibintu nk'uko bavuga ngo hari imirimo abadamu ba- bashobora gukora ibyo ngibyo ntabwo ngewe nabyumva kimwe nk'uko mu muco nyarwanda nta mudamu ushobora kujya munsi y'inka ngo arayijisha akame so mu by'ukuri uwo mumama namupuresera kuko imirimo akora ni byiza kandi turabimushimira ariko nanone nk'uko twagiye tubyumva hari bimwe na bimwe ati "Ah, yaba atemerewe gukora nko kwivugira inka cyangwa se uh, uru- turabizi ko iyo umuntu ari kwivugira inka ashyiramo ikivugirizo cyangwa igikobwakobwa ibyo ngibyo ku gitsina gore ntabwo byemewe gusa nanone kuba turi mu iterambere ntabwo iterambere ryatu- ryatubuza gukomeza Urakoze.
umuco nyarwanda songeye Ura- namushimira akomereze aho ngaho kandi turamushyigikiye sawa murakoze urakoze cyane bwana Murakoze cyane.
legacy official madame eh, antoinette eh, ikiganiro cyacu kirarangiye kandi ntabwo ari abanywanyi b'ijwi ry'amerika bagushimira gusa natwe hano Eh, ne timu twakoranye turagushimiye cyane ko witabiriye iki kiganiro ukaba wateye intege abandi badamu ukaba rwose watuganirije neza wakoze cyane
murakoze cyane
nshimire namwe mwese inshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika hari abatanze ibitekerezo hari n'abari baduteze amatwi ye turasubira mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru nshimire cornelius na nadia taha bamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma naho mu kanya